iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose muri kumwe na edi rwema uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
mwaramutse inshuti mwese mumuteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federike nkunikije agiye kubashikiriza amakuru papa francis yaraye yatahukanye abanyasiriya cumi na babiri b'impunzi ifatikano leta z'ubumwe za amerika zarungitse mu gihugu ca arabi saudite abanyayemeni bahora bafungiwe mu ibohero guantanamo ikigega mpuzamakungu fmi kiriko kiratera kamo gasaba gufata ingingo zinagura ubutunzi ido n'ido y'aya makuru papa francis yatahukanye abanyasiriya b'impunzi cumi na babiri i vatikano nyuma yaho akoreye urugendo rw'akanya gatoyi mu izinga ryo mu gihugu c'ubugereki ryitwa lesbos papa yaremeje ayo makuru ejo ku munsi wa gatandatu avuga ko imiryango itatu y'abanyasiriya b'abayisilamu irimwo abana batandatu yatahukanywe i roma iyo miryango izohabwa indaro i vatikano mu gutwara izo mpunzi i vatikano papa francis yashaka gutanga ubutumwa bwo kwakira impunzi iyo imiryango iva mu bisagara bitandukanye vyo mu gihugu ca Syria bose baratakaje amazu yabo yasenywe n'ibibombe Papa Francis yavuze ko ingingo yafashe ari ingingo ifise intumbero yo kugarukira imbabare akaba yamenyesheje ko atamvu za politike zirimo yamara iyo ngingo ifashwe mu gihe mu bihugu vy'Iburaya muri iki gihe impunzi zitariko zirakirwa nk'uko vyahora imbere y'uko hava mu izinga rya Lesbos Papa Francis yarifatanije na musenyeri wo mu gisara ca Antede Uh, Bartolemi mu gutera gikumu kwitangazo litera kamo amakungu liyasaba gukingira impunzi hamwe no kuziha ubuhungiro Papa Francis yaragende kandi ikampi yo muri iryo zinga rya Lesbos ikoranirijwemwo impunzi abatetsi bajejwe ubutunzi bava ku isi hose batangaje ko bagiye gukora ibishobotse byose kugira ngo bazamura ubutunzi bucumbagira muri iki gihe mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa gatandatu abatetsi yo mu kigega mpuzamakungu FMI bavuze ko bazokora bivuye inyuma kugira ngo ubutunzi busubire bwisononore ubuzi buboneke maze n'ubutunzi butera imbere ku buryo bungana mu bihugu byose ayo majambo atangajwe muri iki gihe abatetsi bajejwe ubutunzi mu bihugu byose bakoraniye ku cicaro c'banki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu FMI i Washington muri leta z'umwe z'Amerika aho bariko baratera kamo gasaba ibihugu kubandanya gukoresha imitahe kugira ngo ubutunzi buzamuke abo batetsi bariko baratera kamo kandi gasaba ko hafatwa ingingo zo kunagura inzego zerekeye ubutunzi zirimo amabanki hamwe no gufata ingingo zituza abantu banyegeza imitahe yabo kugira ngo ntibatangishwe amatagisi nk'uko vyibonekeje mu minsi iheze muri za mpapuro zitiriwe Panama zashira ahabona ububisha nk'ubwo abahinga bo mu kigega FMI bavuga ko ubutunzi bwabandanije kwiyongera buhoro buhoro baragabisha kandi bavuga ko ubudandaji bwagabanutse bakanavuga ko ibiciro by'ibidandazwa byagabanutse birimwo ibitoro byagize ingaruka mbi ku butunzi ubushikiranganji bwa leta zunze amerika bujejwe kwivuna abansi pantagone bwatangaje ingingo yo kurungika imbohe icenda z'abanyayemen zahora zifungiwe mu ibohero ryo kunkengera guantanamo mu gihugu ca cuba iyo ibaye imwe mu ngingo leta perezida Barack Obama iherutse gufuta gufata yo kugara iryo bohero naho hari abashiga amateka batari bake bahurikiye mugambwe wa Republika bayiyamirije iyo ngingo yo kurungika abo banya Yemen icenda mu gihugu ca Arabie Saoudite yatangajwe ejo ku munsi wa tandatu ifashwe hasigaye indwi nkeyi ngo Perezida Barack Obama atangaze umugambi wihutirwa wo kugara iryo bohero imbere yuko arangiza kiringo ciwe c'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2017 iyo ngingo ifashwe kandi inyuma ibiganiro hagati ya leta z'umuzamurika hamwe na Arabie Saoudite vyamaze igihe kitari gito arabi saudite cavuye cemera kwakira izo mbohe kuko igihugu ca yemen casubiye mu wano kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane perezida obama ariko agerageza gushyira mu ngiro umugambi yatangaje aciyamamaza mu mwaka wa bibiri n'umunani igihe yemera ko azokugara iryo bohero rya guantanamo iyo ngingo ariko yaragwanijwe n'abashingamateka bahurikiye mugambwe w'abarepubulika indege ya leta zunze ubumwe za amerika yo mu rwego rw'abasirikare bagwanira mu kirere ijejwe kugenduza amakuru n'ibibanza yariko yigurukira mu kirere cyo muri baltike yarateshejwe n'indege y'ingwano y'igihugu cy'uburusiya
turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango ejo youth eco mukagikurikira ku cyumweru ni ku isaha y'isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu nimugoroba nicole mbere yo kumva iki kiganiro reka maurice shyaka mugenzi wacu atugezeho ubutumwa bw'ikiganiro cyatambutse ubushize Mm, ikaze shyaka
urakoze cyane uyu munsi rero ubutumwa bw'abatwandikiye ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize ni bwinshi dore ko cyagarukaga ku nkuru zitandukanye zatambutse mu kiganiro ejo gusa zose zikaba zari zihuriye ku gushishikariza urubyiruko kwiteza imbere reka tudatinze rero ubu butumwa tubuhere ku batwandikiye banyuze kuri facebook uyu yitwa kayitare matiyasi ati tubashimiye cyane ku biganiro mutugezaho yongeraho ko ndetse babikunda cyane naho hasani nzayituriki uri mu karere ka rwamagana ati nabumvise rimwe gusa ngiye kuzajya mbakurikira buri gihe reka hasani tumushimire cyane dukomereje ubu butumwa ku bwa jean claude uwiringiyimana uri mu karere ka muhanga ati urubyiruko ntirukitwaze ko nta gishoro rufite ahubwo ruhaguruke rushirike ubute nta kabuza iterambere bazarigeraho yusufu uri ingoma ati nkurikira cyane ibiganiro mutugezaho kuko bitwubaka nk'urubyiruko tw'imbaraga z'igihugu naho etienne uri mu bugesera ati murakoze cyane kuri icyo kiganiro kuko bikangurira urubyiruko mu kwiteza imbere tuyizere innocent umunyeshuri muri groupe scolaire kigeyo ho mu karere ka burera ati nkurikirana cyane ikiganiro ejo by'umwihariko ariko nkimara kumva ikiganiro cyo gukorera ku mihigo nanjye ubwanjye nihaye umuhigo wo kuzatsinda ikizamini cya leta kandi nizeye ko uwo muhigo nzawesa reka ibi bitekerezo by'abatwandikiye tubihinira aha ariko dushimire cyane mwe mwese muba mwatwandikiye ariko nanone mbere y'uko dusoza reka tubibutse uburyo mwatwoherezamo ibitekerezo mushobora kutwandikira kuri nimero yacu ya telefone ariyo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nanone kandi nk'uko mumaze kubimenyera mushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga nk'ibisanzwe mu gihe hashakirwa mukandikamo ijambo ejo youth eco mu magambo afatanye aho ni nko kuri facebook instagram ndetse na twitter ntimwibagirwe kandi no kudukurikira kuri izo mbuga zose kugira ngo dukomeze kubana ndabashimiye cyane mwe mwese twari kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu naho ubutaha mu mwanya nk'uyu turabashimiye ku bw'ibitekerezo batanze iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm tugiye gukurikira ikiganiro ku ihungabana rikomoka ku batubanjirije twibanda ku kurebera hamwe niba bishoboka ko urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside rushobora kugaragaraho ibimenyetso by'ihungabana
ushobora kwibaza uti ese ihungabana ni iki ese umuntu wavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ashobora kugira ihungabana muri iki kiganiro mugenzi wacu nadine w'amahoro yagiranye ikiganiro n'umusayikorojisiti uyu akaba ari umwe mu bantu bakurikiranira hafi iby'uburwayi bwo mu mutwe si we gusa hamwe kandi n'umurezi muri kimwe mu bigo by'amashuri mu mujyi wa kigali ndetse na babiri mu rubyiruko umwe yavutse nyuma ya jenoside undi ni umukoranabushake mu gufasha abantu bagize ihungabana
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro ejo kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ah, ku nsanganyamatsiko igira iti ese birashoboka ko ah, umwana cyangwa se urubyiruko rwaba ruri munsi y'imyaka makumyabiri n'ibiri bivuga yuko ah, mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane atari yaravutse Ah, birashoboka yuko uwo mwana yagaragaza ibimenyetso by'ihungabana muri studio turi kumwe n'abatumirwa batandukanye nahera iburyo bwanjye dufite anje uwase tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze akaba ari umwe mu rubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside urundi ruhande hari umwarimu twifashishije umwarimu witwa mugabo joseph umwarimu mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya lycée de kigali namwe tubahaye ikaze murakoze
hangi ibumoso bwanjye hari undi mujene cyangwa se urundi rubyiruko witwa angelusi iradukunda tuguhaye ikaze murakoze nawe ari buze kudufasha kuganira ese ah, urubyiruko bagenzi be bajya bagaragaza ibimenyetso by'uhungabana babafasha gute Ah, ku ruhande rwe hari inzobere mu kwita ku buzima ah, bwo mu mutwe uwitonza therese tubahaye ikaze murakoze ari buze kudufasha cyane cyane kumenya ese birashoboka ko umuntu utaravutse mu gihe cya jenoside uyu munsi wa none yagaragaza ibimenyetso by'ihungabana nk'uko rero natangiye mbivuga uyu munsi wa none hari jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hari abayibayemo hari n'abavutse nyuma yaho ese nanone uyu munsi wa none abavutse nyuma ya jenoside birashoboka ko bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana mu gutangira tereza wadusobanurira ese ihungabana ubundi ni iki Mhm, murakoze kubw'uyu mwanya mumpaye ihungabana ubundi ni igikomere cyo ku mutima umuntu agira bitewe n'ibihe bikomeye yanyuzemo Eh, twagereranya n'ishyano riba ryabaye ku muntu noneho bikarenga ubushobozi bwe bwa kamere asanganywe bwo guhangana n'ibibazo bya buri munsi bityo bigatuma ashobora gutangira kugaragaza ibimenyetso aribwo twavuga yuko afite ihungabana ese ni nk'ibihe bimenyetso umuntu ashobora kugaragaza by'ihungabana Eh, nkunze kubibona ibimenyetso bimwe bitandukanye eh, muri byo harimo ikibazo cyo kugira uburakari bukabije ni ibyiyumviro bibi bikabije harimo uburakari harimo ubwoba aho usanga umwana ashobora kurangwa no kwikanga kandi akikanga ubusa aho usanga abana bagira ibimenyetso byo kwihara eh, ibimenyetso bi- bigaragaza ko bihaze cyangwa se ko abo bana bari mu nzira igana kwiyangiza no kwangiza abandi tuvuga ko nk'ibiyobyabwenge cyangwa kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye hari n'abandi bana usanga bagaragaza ibimenyetso by'uko ibyababayeho bigaruka mu, mu, mu nzira y'amashusho bikaza batabishaka e, hari n'abo usanga nanone bagira umubabaro uremereye igihe babyibukijwe hari n'abo usanga nanone bagira ikibazo cyo kudasinzira hari abo usanga nanone bashobora kugaragaza ibimenyetso byo kwigunga bakajya kure y'abandi nubwo yaba ari mu mu kigo cy'abana magana ariko ugasanga umwana arasa n'aho aba wenyine ari kure yabo none se ni ni iki gitera ihungabana ni ibintu bidusanga mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se nanone bishobora kuba bifitanye isano n'ibihe bikomeye nyine abantu banyuzemo birumvikana harimo nk'iyo jenoside twavugaga harimo intambara harimo aya mahohotera cyangwa za violence turimo tubona mu miryango za agisida ziba ku muhanda nazo ni bimwe mu bintu bitera ihungabana ibiza se ngo habaye imyuzure yisha abantu mbese ikintu cy'umwihariko gishobora gutuma ko icyo kintu gishobora kuba cyakuhungabanya ni ukuba icyo kintu ni ikintu kikubaho kigutunguye wowe utateganyije ni ikintu gisenya indangagaciro zawe ni ikintu kikubabaza ni ikintu kigutera ubwoba bwinshi ni ikintu gishobora gutwara ubuzima bwawe cyangwa ubwabo muri kumwe cyangwa bu- kikabakomeretsa mugaragaje uburyo hari ibi- bimwe mu bintu ah, bishobora gutuma umuntu ahungabana kuri uyu munsi rero wa none nibutsa abadukurikiye ko tugiye kuganira n'aba batumirwa turi kumwe uburyo bishoboka yuko umuntu utaravutse mu gihe cya jenoside nawe uyu munsi wa none ashobora kugaragaza ibimenyetso by'ihungabana reka mbaze anje anje mu gihe cya jenoside ntabwo wari uhari ese noneho iyo wumvishije bimwe mu bintu byabaye muri jenoside ubyumva gute abantu bari mu kigero cyawe babibona gute babona ari ibintu biri aho ngaho cyangwa se ujya ubona ko hari ibintu bibakoraho Njye murakoze ko mu mwanya ngenda byemeza ko bamwe mu rubyiruko bagenzi banjye bishobora kuba byababaho ko bahungabana kubera urugero wenda niba duf- ufite umubyeyi ah, bikaba byaramugizeho ingaruka mu gihe cya jenoside akaba yarabonye ibihe bibi ku buryo mu cyunamo iyo dutangiye icyunamo ashobora kuba yagira ihungabana biragoye gusiporita ko kureba umubyeyi wawe ah, yahungabanye nyine Mm, ah, joseph namwe ah, uri umwarimu cyangwa se uri umurezi mu kigo cy'amashuri cya lycée de kigali nk'uyu munsi wa none abantu bo- bari mu kigo cy'amashuri ni abana bari munsi cyangwa se ni abana batabonye jenoside ese mujya mubasha kubona yuko bya bimenyetso tereza yatubwiye bigaragaza ihungabana bibageraho n'abo banyeshuri bigaragara cyane mu banyeshuri ariko ubundi ikintu kibitera cyane cyane ni nk'abana ntibaba barabonye jenoside niba ntabwo bari bahari ariko ibyo bagenda babona bagenda bajya kuri interineti bakareba za filime baba barashyize kuri interineti ese nk'amwe noneho nk'abarimu muba muri kumwe n'abanyeshuri muri icyo gihe mubasha kumenya ibyo ari byo cyangwa navuga kwidantifiya utuye mwana afite ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana ibyo turabibona kubera yuko abenshi tuba twaranyuze mu mahugurwa y'imyitwarire y'abana n'imi- n'imyifatire yabo iyo ubonye hari ikintu gihindutse ugomba kubanza kumuganiriza ukamenya impamvu impamvu hari icyahindutse umwana niyo yaba afite imyaka cumi n'itanu ikintu cya mbere ugomba kumenya yuko ava mu muryango uwo muryango ushobora kuba ufite icyo kibazo nangwa se nawe warahuye n'igikomere cya cya jenoside icya mbere ni uko ugomba kuganira nawe ukumva uwo mwana aho aturuka ukumva ni- ni- ni- n'imibereho y'ukuntu abayeho noneho rero ma- nyuma yo kuganira nawe niho ugomba kumenya icyatumye hari ikintu cyahindutse mu buzima bwe
Ah, tereza watubwira ati ese wowe nkawe ujya ubona abantu muri sosiyete cyangwa se mu muryango nyarwanda babasha gutandukanya umuntu ufite ibibazo bisanzwe n'umuntu ufite ibibazo by'ihungabana basobanukirwa bose ariko harimo ababisobanukirwa Eh, mpereye no ku rugero rw'uko nk'ubu muri ino minsi ndimo ndakorana n'amashuri yo muri nyaruguru ubuyobozi bw'ikigo bwashoboye kwemera yuko dukorana n'abana kuko bemera ko ibyo bibazo biriho bivuga ngo barabisobanukiwe ariko hariho n'ahandi njya nganira nabo mu bindi bigo usanga abana bagaragaje imyitwarire runaka tuvuge nk'abana bagaragaza ikimenyetso cyo kuba batahaba hamwe ngo bagume mu bikorwa uko bakagombye kubibamo mu bimenyetso by'ihungabana aho umuntu batubwira muri cya gitabo nababwiye kigenga imiterere y'uburwayi bwo mu mutwe ba- bavuga yuko ufite ihungabana hari n'aho bitamworohera kuba mu byo agomba kubamo mu gihe gikwiriye sibyo harimo icyo twita manque de concentration Eh, hakaba nanone n'aho usanga umuntu a- ubushake bwo kugira ngo akomeze gukora ibikorwa yakoraga busa n'aho bu- bubuze bukamubana buke aribwo tubonamo n'abana banga kwiga ese Sibyo?
abatarabisobanukirwa ubona ari izihe mpamvu zitu uyu munsi wa none muri sosiyete nyarwanda cyangwa se mu muryango nyarwanda hari abantu batarasobanukirwa ibimenyetso by'ihungabana Mm, murakoze cyane Eh, ntabwo nabarenganya kubera ko ubu bumenyi bwagiye bugaragara nyuma ya jenoside mbere kugira ngo umuntu asobanukirwe iby'ubuzima bwo mu mutwe ni bake bari babizi ariko ubu ku bw'ubu bumenyi bugenda buza buke buke barimo baragenda babisobanukirwa mfite n'icyizere y'uko bizageraho bikarenga urwego biriho abantu bagomeje gusangira ubumenyi Mm.
ok ese ah, wenda ngarutse kwa joseph nk'umurezi ni ni izihe ngorane cyangwa se ni izihe mbogamizi mubona mujya mukunda kugira iyo mwagize abana bafite ba- bagaragaje ibyo bimenyetso niba umwana afite nk'ibyo bimenyetso by'ihungabana bigomba guhindura n'intuza n'imitsindire ye ariko ikintu cya- cyiza njye mbona gisa naho cya- gifasha aba bana mu- mu kigo cyacu harimo umuryango wa aerg uwo muryango wa aerg bagira amagurupe mo- bagenda bafata gurupe imwe akagira mama wa- mama wa gurupe na papa wa gurupe noneho natwe abakuze tukagira hari uwo bita ngo ni garamperi undi bakabita garamperi bivuga ngo Sogokurunanya abantu bwoko- iyo hagize ikibazo kiri muri iyo ntuze iyo gurupe yawe u- ukuriye baraza bakakubwira mukaganira ariko imbogamizi zo navuga ni ukuvuga ngo hari n'igihe umwana ashobora kugira n'icyo kibazo wenda nta- nta- ntiyis- ntiyisanzure kuri kuri kuri ya gurupe ya ya bagenzi be ntababwire ikibazo yagize izo mbogamizi ntizakabayeho ariko kubera abana usanga batisanzura kandi biterwa na cyane cyane kuva aho baturuka ababyeyi babo hano iruhande rwanjye hari angelus umwe mu rubyiruko ufasha bagenzi be bahuye n'ibibazo by'ihungabana ni iki cyatumye noneho u- u- uvuga ati ngewe ngiye gufasha bagenzi banjye bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana ikintu cya mbere ni ukumva ko u- uhangayikiye ku- kugira ngo abandi ntubone bababaye ni uko nanone uba usanga muri za nshuti zawe muri ba bandi bose usanga bafite icyo kibazo ni nk'ibihe bimenyetso se ku bwawe wiboneye n'amaso yawe ukavuga ati ibi ngibi ndabye- ndemera yuko bishobora kuba ari ihungabana urugero nshobora gutanga ari nk'umwana yarigaga mu ishuri bisanzwe we kubera karagiteri ze zo guhora yigunze guhora arakaye guhora nta muntu avugisha guhora ntaki bigera abandi banyeshuri bamwitwaramo inabi uko kumwitwaramo inabi rero bigeraho bituma wa mwana noneho kubera ikibazo yari afite gituruka iwabo mu muryango bigeraho noneho biramure- birenga ubushobozi bwe bwo kubyakira we akaba ari ahandi niba abandi bari mu kigo we yagiye nko kuri tuwarete ari ahantu arimo ararira arababaye wanamwegera ntashaka kuvugisha ahubwo ati nta kibazo ati ni umutwe ni amazi ari kundya kandi mu by'ukuri afite ikibazo gahoro gahoro tumaze guhugurwa tumaze kubona ko eh, ibyo nabyo bishobora kuba mu, mu, mu bimenyetso by'ihungabana umwana waramwegera waramwumviraga ukam- ukabasha kumuha umwanya ukam- akagutega amatwi ukamubwira rero uko umubwira nawe agira akagufungukira nyuma yawe yaje kutubwira dusanga ari ikibazo cy'ababyeyi be baf- bagize eh, b- bahuye n'ingaruka zo muri jenoside umwana nawe rero arabikurana gutyo agahora arakaye bituma rero mbona ko bibaho Mm.
cyane cyane ko usanga hari n'abana bari munsi ya myaka makumyabiri n'ibiri ishize jenoside iba y'abakorera abatutsi ibaye mu rwanda nkawe se noneho tereza watubwira noneho uburyo nakwita tekinike cyangwa se ah, uburyo ah, wagerageza kudusobanurira iri hungabana rikomoka ku batubanjirije cyangwa se ah, transit generation trauma ese koko rirahari rirahari ihungabana eh, duhererekanya mu miryango rit- rikomoka ku batubanjirije rirahari kubera yuko abahuye n'ibihe bihungabanya turemeranywa ko bahari kubera n'ibibazo n'ayo mateka dufite yaba iyo gen- jenoside ndetse n'ibindi bihungabanya bisanzwe yewe n'imibare muri iki gihugu iragaragaza ko makumyabiri n'umunani n'ibice mirongo itanu na bine ku ijana by'abanyarwanda bafite ihungabana ubushakashatsi bwabaye bibiri n'icyenda bwakozwe haga- bwakozwe na oms ndetse na minisiteri y'ubuzima hano iwacu mu rwanda Ut- utugaragarije yuko iri hungabana rikomoka ku ku batubanjirije iyo uramutse ufite umubyeyi ugaragaza ibimenyetso nawe bishobora kugufata ese aramutse atabikubwiye aramutse yicecekeye ibyo bimenyetso bishobora kukugiraho ingaruka wowe ngira ngo mu buryo bwo kugira ngo iryo hungabana turihererekanye ntabwo bisaba kuba ari amagambo gusa bishobora no kunyura no muri ya myitwarire nabaha nk'urugero ahangaha eh, byari mu mezi nk'aya njya mu gufasha nk'uko nsanzwe n'ubundi mfasha mu muryango nyarwanda mpahurira n'umwana muto cyane wavutse nyuma ya jenoside aza kugira ibimenyetso by'ihungabana ararira cyane afite umubabaro uremereye ku buryo byaranagoranye no kumufasha twebwe mu matekinike asanzwe yoroheje twakoreshaga y'imyitozo iruhura biba ngombwa ko bamutera inshinge nyuma y'aho bamaze kumuterera inshinge twaraganiriye kugira ngo nsobanukirwe ibyamubayeho no gukomeza kumuherekeza kugira ngo aruhuke arangije umwana nsangiza ibyamubayeho ambwira ati mu bintu bitumye amererwa ntya jyewe papa yakoze jenoside arangije gukora jenoside igihe cya gacaca kigeze bibiri na gatandatu papa yariyahuye arapfa mu gihe twaba turimo twibuka rero ibyo byose byagarutse mbitekerezaho nibyo byavuyemo kuremererwa ngeraho ngaragaza aya marangamutima y'umubabaro urenze wageze n'aho bananirwa mu buryo busanzwe kumufasha biba ngombwa ko bitabaza inshinge Mm. Ah, joseph nkamwe mwa- nkawe nk'umurezi umwe mu barezi dufite hano ah, muri iki kiganiro watubwira ese ah, mujya mubasha kuvugana n'ababyeyi b'abo bana iyo bagaragaje bimwe mu bimenyetso ese ubona ababyeyi babasha kubisobanukirwa hari ababyakira hari bakumva yuko ari ikibazo cyabaye ariko hari n'uhakana akavuga ati umwana wanjye nta kibazo ikibazo yagise yagikuye hano ku ishuri urumva abo bo barahari rwose ugasanga umwana yitwara nk'uko atitwaraga niwe wagiye kunyuza mu kunywa amatabi kunywa inzoga ukibaza se uyu mwana ku bundi wenda tuvuge wenda niba umwana yigiye nka- nk'ariya agatangira mu wa mbere waramubonaga ukabona ageze mu wa kane agatangira guhindura imyitwarire aho rero rimwe na rimwe iyo uhamagaye umubyeyi wenda ni- na cyane cyane nk'iyo nk'umwana ahinduye im- imyitwarire yara- yiga- yiga araramo niho ikibazo gituruka tumwakira bitewe n'uko n'ukuntu aje hari ubwo ashobora kuza afite ubukana bwinshi akamubwira ngo umwana we wenda bamuhaye icyumweru agenda ajya mu rugo azagarukane azazanye n'umubyeyi ugasanga uburakari bwose aje afite uburakari bwinshi aravuga umwana wanjye yarangiritse ni mwebwe mwamwangirije umwana wanjye yaje hano ari muzima icya mbere ni uko tuba twarabanje kuganira nawe iyo twaganiriye nawe tuba tuzi icyabimuteye iyo yabiduhishe ni ukuvuga ngo ni wa mwanya wo duha umubyeyi uko aza twese tukaganira n'umwana akatwereka ima- impamvu yabimuteye Mm. joseph nka- nkamwe nkawe nk'umurezi ese ni gute mubasha guhangana n'iki kibazo Ah, ikintu cya mbere ni uku- ni ukuganiriza abanyeshuri mubaganiriza iki tubaganiriza tuvuge nk'ubu wenda nko muri ibi bihe bye- byo kwibuka ubu ejo bundi bazagaruka nibagaruka muzi ko iyo bahageze mu kwezi kwa gatandatu dutegura icyunamo mu kigo cy'ishuri ariko ni ukuvuga ngo muri abo muri uko gutegura tubanza kuganiriza abanyeshuri tukabaganiriza ibi- ibijyanye na- ni- ni- ni- n'amateka y'iki gihugu uko byatangiye iki ariko iki icyo tuba tugamije ni iki ni ukubashyira mu mudu yo kumva yuko niba tu- tunatangiye no gutegura icyo gikorwa batagomba kugira guhungabana tubaze angelius haba hari nk'uburyo cyangwa se tekinike twasangiza abadukurikiye muri uyu mwanya wenda ukoresha kugira ngo ah, n'abadukurikiye wenda bumve ko ah, bashobora kuba bafasha umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana hari nka tekinike ushobora gufata ah, ugafata hano ku mutwe imbere ku gahanga na hano umutwe urangirira Plus, iyo bifashije umuntu gutyo ok- aryamye ahantu hatuje nta rusaku abasha kugenda aruka gake gake agasinzira rero u- u- icyo icyo ni cyo kintu kimwe cya mbere ni ni nka tekinike navuga izindi ziza nyuma amaze kubyuka muma- amaze kuruhuka amaze kuguha umwanya kwemerera ko muganira ukabasha kuba wamufasha yego ese abavuga yuko bi- bi- bi- bidashoboka ko umuntu wavutse nyuma ya jenoside ah, ya- yagaragaza ibimenyetso by'ihungabana abona iki wababwira ntabwo nabaveba kuko umuntu atanga icyo afite n'icyo yatubwiraga ni ukuvuga ngo ubumenyi bwe ntaho bugarukira ariko bitavuga yuko tudashobora kugira icyo dushyiraho mu buryo bw'uburyo bwo kongera ubumenyi ngo asobanukirwe ko ibyo bintu biriho ariko ubigaragaza byo ntabwo twamucira urubanza ariko ndumva nifuza mfatanyije n'abo bireba ko twafasha kugira ngo abantu bose babimenye noneho bityo buri umwe wese agende yiyitaho anita no ku bandi dusoza noneho n'iki wabwira urubyiruko by'u- rw'umwiha- by'umwihariko aba bavutse nyuma ya jenoside ko nabo ah, hari ikibareba kuko hari ababyirengagiza ati ntabwo nari mpari gutya na gutya ese bo n'iki kintu wababwira ko n'ibyo bintu by'ihungabana nabo bagomba kumenyaho ubumenyi cyangwa se bagomba kugiraho icyo babi- babimenyaho Ye, icya mbere nabwira urubyiruko ruriho ubu ngubu ni uko ibikorwa byose bikorwa imyitwarire yose tuga- uburyo twitwara mu buzima ubundi bigenda bigira ingaruka kuri twe no ku bandi Eh, hariho ngo mu banyamerika ho bavuga eh, hari igitabo kimwe nasomye bavuga ukuntu mu basangwabutaka bo muri amerika bo bagaragaza yuko ibikorwa dukora ubundi bigira ingaruka bikagera ku kinyejana cya karindwi bivuga ngo jenoside reba yabaye icyenda na kane ubu twabara nka generasiyo yenda imwe imaze gutambuka cyangwa tubare yenda ebyiri tuhereye no ku bari bahari ni ukuvuga ngo birashoboka ko ubwo burwayi bw'ihungabana bushobora kuzagera ku kinyejana cya karindwi urumva rero barafite umurimo wo gukora nabashishikariza ko aho bigeze aha mu ki- muri iki kinyejana cyangwa se eh, iyi generasiyo bo barimo bagerageze gutangira ku- kubyitaho ariko bihereyeho amenye ko icyo kibazo umuntu wese ufite ubuzima bwo mu mutwe bishobora kumureba kubera yuko ibitera ihungabana si ibintu tubona hakurya y'umugabane wacu wa afurika turi kumwe no mu nzu iwacu aho turi kuko tujya tubona ababyeyi bacu batemana tujya tureba ababyeyi bacu barwana tujya tureba ababyeyi bacu bashobora gukubita abana bagahita ba- bagwaho bivuga ngo u- usigaye muri ba bana babirebaga arashobora kurwara wowe rubyiruko aho uri rero gerageza gutangira kwiyitaho niba utanazi n'ubugenda wabikora ndumva turahari ugane ibigo bishobora gutanga ibisobanuro ubimenye umenye uko wiyitaho hanyuma nanone kandi abahungabanye bafite ibyo bimenyetso by'ihungabana nabo tuzirikane ko bari abantu tuzirikane ko atari byo biteye hanyuma nabo tubashyigikire mu buryo byo- byibura kubaha nk'ikiremwamuntu nubwo utagira icyo umukorera kuko ntawamurenganya urubyiruko ntawarurenganya ngo turusabe gukora ibyo rudashoboye ariko byibura umwubahe nk'ikiremwamuntu ya mazina ya mazina tubaha yo ku- yo kubaha akato ntituyabahe tumenye ko ari ikiremwamuntu nibiba na ngombwa umugeze cyangwa umwereke aho yavurirwa Eh, ngira ngo icyo twaba duko- dutanze umusanzu ukomeye nk'urubyiruko uramutse uteye iyo ntambwe murakoze Ah, cyane ndabashimiye rero mwese ange ndagushimiye joseph ndagushimiye therese ndagushimiye nawe angelus ndagushimiye kuri ibitekerezo bitandukanye ah, aho mwagiye mugaragaza yuko ihungabana rikomoka ku batubanjirije ah, transit generation trauma Ah, bishoboka ko ah, byagera ku bantu bavutse nyuma ya jenoside muri make mvuze yuko ubu mwagiye mugaragaza yuko ah, umwana wavutse nyuma ya jenoside uyu munsi wa none nawe ashobora kugaragaza ibikomere cyangwa se ashobora kugaragaza ibimenyetso by'ihungabana ndabashimiye rero ku bitekerezo mwatanze ah, namwe mwari mudukurikiye muri uyu mwanya nababaza ati ese urabyemera yuko ah, umuntu ashobora kugira ihungabana ataravutse mu gihe cya jenoside watwohereza igitekerezo cyawe namwe mwari muri muri studio ndabifuriza ibihe byiza
nicole nyuma y'iki kiganiro ntekereza ko hari byinshi abo twatangiranye iki kiganiro bungutsemo yego rwose harimo byinshi cyane abantu benshi bibazaga ariko ntekereza ko ibisubizo byose byari bikubiye muri iki kiganiro nk'uko ikiganiro ejo ari icyanyu nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri amasaha yatugendanye reka dushimire rero abakunzi bacu aho baherereye hose reka duhindiraho ikiganiro ejo cy'uyu munsi dukomeza kubifuriza ibihe byiza muri sitidiyo mwabanye nanjye kirisipe mizero hamwe na mugenzi wanjye nicole umuziranenge bayibayi turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha